muriko mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka na Thomas Kamirindi ni umwanya rero w'amakuru turahera ku yo hirya no hino ku isi hanyuma tuze kugera ku makuru yo mu biyaga bigari amakuru yo mu biyaga bigari arimo urubanza rwa Lieutenant Colonel Ngabo Rugigana mu Rwanda no gushaka abinjira mu gisirikare cy'u Burundi muri uyu mwaka amakuru ava mu bibanza byandikirwamwo abifuza kwinjira mu rwego rwo kwivuna basi aremeza ko abashaka kwiyandikisha bagira ingorane zo kuronka urupapuro rwemeza ko umuntu atakurikiranwa n'ubutungane uyu ni umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Biyereke Floribert avuga zimwe mu ngorane ku bifuza kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi
mu ngingo z'ingenzi z'amakuru yo ku isi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson agomba kugaruka i washington byihutirwa umunsi umwe mbere y'uko urugendo rwe rurangira muri afurika
muri etiyopiya inzego zijejwe umutekano zaraye zishe abanyagihugu bashika kuri cumi zikomeretsa abandi cumi n'umwe mu karere ka oromiya irani iragiriza amerika yuko iriko irafasha abagwanyi ba leta ya kisilamu muri afghanistan kugira icuka kibi kiri muri ako karere kibandanye
ngizi rero ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye mugume ku maradiyo yanyu
amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri afurika ababa mu kigwati gihuza imbibe z'igihugu ca etiyopiya na kenya kiri bari mu gahundwe inyuma y'aho abajejwe umutekano barashe bakica abanyagihugu cumi bagakomeretsa abandi cumi n'umwe vyatangajwe na buramatari waho abanyagihugu ba moyale hamwe na komanda w'umugwi w'abasirikare bajejwe gushira mu ngiro itegeko ry'uko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe muri etiyopiya batangaje yuko aya makuru ariyo inyuma yuko umushikiranganji wa mbere ivyo bibaye inyuma y'uwo umushikiranganji wa mbere atanze imihoho mu kwezi guheze e, baremereza ayo makuru rero bavuga ko vyabereye mu karere kari mu bumanuko bw'intara ya Oromia e, gasanzwe karanzwemwo n'imyiyerekano ikunzwe guteshwa n'inzego za leta benshi mu babibonye bavuga ko cyari igitero cabaye giturumbuka kandi ko atagasomborotso kagiteye bavuga ko inzego z'umutekano zatanguye kurasa abanyagihugu bo mu mayira y'imayole mu bubare bongera bica abantu atacu babazira benshi mu batewe bari abajene abakiri bato bari mu myaka ya mirongo ibiri moyales e, buramatari waho asheuru yohannes atangaza ko e, uko vyatanguye ari uko umusore yari ku ipikipiki yiwe yahagaritswe n'abo bajejwe inzego z'umutekano baca baramurasa ati nyuma yaho abo basirikare baca batangura kurasa umuntu uwo ari we wese babona muri icyo kigwati minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson agomba kurangiza uruzinduko rwe muri afurika no kugaruka i washington byihutirwa umunsi umwe mbere y'igihe cyari giteganijwe niko umwe mu bamwungirije steve goldstein yabitangaje tillerson agomba kuza kwita ku kibazo cya korea ya ruguru nyuma y'aho perezida donald trump atangarije ko yiteguye guhura n'umuyobozi w'ikirenga wa korea ya ruguru kim jong un bitarenze ukwezi kwa gatanu uyu munsi Tillerson yarinjamena muri Chad aho yabonanye na President Idris Deby nyuma yaho Tillerson yatangaje ko leta zunze ubumwe za Amerika ishobora gukura Chad ku rutonde rw'ibihugu Perezida Trump yakomanyirije mu bya visa mu kwezi kwa cumi gushize yasobanuye ko Chad yateye intambwe igaragara mu rwego rwo kugenzura cyane ibya pasiporo zayo no gusangira amakuru na leta zunze ubumwe za Amerika Tillerson yavuye muri Chad ajya Abuja muri Nigeria kuganira na Perezida Muhammadu Buhari arahava ahita ataha umwungirije Steve Goldstein avuga ko tillerson azagera i washington ejo mu gatondo ka kare ahite atangira inama zirebana na koreya ya ruguru amahoro ku bicuruzwa byinjira muri amerika n'ubuhamya agomba gutanga mu nteko ishinga amategeko mu minsi iri imbere kuri minisiteri ayobora muri uru ruzinduko arangije muri afurika mbere ya chad na nigeria tillerson yari muri kenya ethiopia na djibouti
kuravugwa hirya no hino ku isi kwiradijwi rya amerika arabandanya iran iragiriza leta zunze ubumwe za amerika kuba iriko irafasha abagwanyi baharanira leta ya kisilamu muri afghanistan kugira icuka kibi kiri muri ako karere kibandanye mu gisagara cya islamabad mu rubanza rwahuje intumwa z'ibihugu bitandukanye abahinga batandukanye hamwe n'abamenyeshamakuru niho umushikiranganji wa iran ajejwe imigenderanire n'amakungu javad zarif yabishikirije yavuze ko za kajugujugu z'abanyamerika zafashwe zitwaye abagwanyi baharanira leta ya kisilamu zibakura mu buseruko bwa afghanistan mu kigwati cya haska maina batazira dei bala babatwara ahantu hataramenyekana ni mu gihe irani n'igihugu cy'uburusiya bakunze gutangaza ko hari za kajugujugu uh, tanzandiko ziriko ziziranga zibandanya kuguruka mu turere twa afghanistan turimo abagwanyi baharanira leta ya kisilamu umushikiranganji wa iran avuga ko ubuhoho ntizari zidafise inzandiko zari z'abanyamerika ati izo kajugujugu z'abanyamerika zari zikuye abagwanyi ba leta ya kisilamu mu ibohero ry'ahitwa haska
intumwa yihariye ya loni ku bibazo bya birmaniya cyangwa se myanmar madama yangi li aremeza ko ubwicanyi bwakorewe abayisilamu b'abarohingiya bushobora kwitwa jenoside yabivugiye i geneve mu nteko ishinzwe uburenganzira bwa muntu conseil de droit de l'homme ati hari abantu bagomba kubiryozwa mu kwezi kwa munani gushize igisirikare cya leta ya myanmar cyatangije intambara ikaze ku nyeshyamba z'abayisilamu bo mu bwoko bw'abarohingiya muri leta ya rakin mu burengerazuba bw'igihugu abaturage ibihumbi babiguyemo abandi bagera ku bihumbi magana arindwi bahungiye hakurya y'umupaka mu gihugu cya bangladesh imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irega bamwe mu basirikare ba leta n'imitwe yitwara gisirikare ishyigikiwe na leta ubwicanyi bugamije kurimbura abarohingiya gufata abagore ku ngufu no gusahura leta ya myanmar ihakana ibyo abasirikare bayo baregwa leta ya myanmar kandi yangiye madamu lee gukandagira ku butaka bw'igihugu uyu mudamu rero nawe arasaba nketi zahagurukira muri bangladesh agasobanura ko abantu batanze amategeko yo kwica abarohingiya bagomba kubibazwa no kubiryozwa madamu lee avuga kandi ko na leta ya myanmar kubera ko ntacyo yakoze igomba nayo kubibazwa ambasaderi wa myanmar muri loni geneve hitin lin we yabwiye inteko ishinzwe uburenganzira bwa muntu ko madamu lee atanga ibirego ku bintu bidafite gihamya yasabye ahubwo ko asimbuzwa indi ntumwa yihariye ya loni kuri myanmar radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora kudukurikira no ku rubuga rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri facebook voa radiyo yacu noneho rero tugiye mu makuru yo mu biyaga binini cyangwa ibiyaga bigari mu burundi mu burundi yego urakoze cyane thomas mu burundi umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo cntb uh, uriko uh, urashikiriza mu, mu mihingo itandukanye y'igihugu imanza zababa amajana atanu zaciwe uh, umugenzi wacu fidelite yishatse arabidushikiriza
muratubabarira gatoya dusubire inyuma gatoya fidelite yishatse turuzi atinze gatoya ahubwo noneho tujye ku makuru y'igisirikari kubera ko abashaka kwiyandikisha mu rwego rw'ibisongerezi ntabwo kirimo kigenda neza nk'uko igisirikari kibishaka ibi byatangajwe kuri uno wa mbere n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Biyereke Floribert mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yari muri icyo kiganiro araduha inkuru
iyandikwa ry'abifuza kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi ku rwego rw'abasirikare bato bato homme de troupe mu gifaransa ryatanguye ku igenekerezo rya mirongo ine na gatandatu ukwezi kwa kabiri n'umwaka iryo yandikwa ry'uwo murwi w'abasirikare ririko rigenda neza ariko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi avuga ko iby'ibisongerezi mu ntwaramiheto suze ofisiye mu gifaransa ryahuye n'ibibazo ku igenekerezo ry'icenda ntwarane mu mwaka uyu turimwo hari hamaze kwiyandikisha abifuza kwinjira mu rwego kuko basoda bato bangana ibihumbi umunani ijana na mirongo irwi na bane ijanye n'abifuza kwinjira mu rwego rw'ibisongerezi mu ntwaramiheto abiyandikishije kugira ngo binjire mu rwego rw'ibisongerezi mu ntwaramiheto bakaba ku igenekerezo ry'icenda ntwarante uyu mwaka turimwo batarenga amajana abiri na mirongo ine n'umunani dufatiye kuri ico gitigiri biraboneka ko abiyandikishije ari bake amakuru ava mu bibanza vyandikirwamwo abifuza kwinjira mu rwego rw'ukwivuna basi aremeza ko abashaka kwiyandikisha bagira ingorane zo kuronka urupapuro rwemeza ko umuntu atakurikiranwa n'ubutungane abigeme b'abarundikazi ntibariko bariyandikisha ku bwinshi mu ntara nk'uko babura amatari bamwe bamwe baza babitangaje koloneli biyereke frolibert avugira fdnb asanga n'ico kiri mu bitariko bigenda neza afatiye ku bitigiri vy'abamaze kwiyandikisha afise akamo atera abigeme b'abarundikazi twashaka kubanza kumenyesha ko ku basoda bato bato bashika ibihumbi umunani n'ijana na mirongo irindwi na bane bamaze kwiyandikisha abigeme indimi bangana amajana atandatu mirongo itandatu na babiri ku bijanye n'ibisongerezi mu ntwaramiheto hamaze kwiyandikisha hose hamwe amajana abiri na mirongo ine n'umunani ariko abigeme bashika icumi n'umunani ivyo rero birerekana ko hari abigeme kumbure batarasigurirwa ko ata miryango yugaye y'igisoda ko igisoda ubu cyakira bose kandi kikamenya gutunganiriza bose nk'uko ikiremwa muntu kibwirizwa gutunganirizwa nicyo gituma twashaka gutera akamo abo bose babishoboye ari abajejwe intwaro canke abajejwe amadini ko bodufasha ukumvisha ko n'abakenyezi n'abigeme igisoda ari icabo ari icy'abarundi bose iyandikwa ry'uno mwaka ry'abifuza kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi baba ku basirikare bato bato canke mu rwego rw'ibisongerezi mu ntwaramiheto ribaye mu gihe iryo ku mwaka uheze harabashikirije ko ritisunze amasezerano y'iyarusha hari hinjijwe ibiharuro mirongo itandatu ku ijana vy'abahutu na mirongo ine ku ijana vy'abatutsi ayo masezerano nayo avuga ko mu rwego rw'igisirikare hategerezwa kuba mirongo itanu ku ijana vy'abahutu na mirongo itanu ku ijana vy'abatutsi umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi akavuga ko hari umugwi w'ubuhinga uri kuriga ingene ivy'ivyo biharuro vyogenda muri kazoza igisoda c'uburundi ko gitunganijwe kigendera ku mategeko kandi cubakiye ku mategeko niko nobivuga ni ukuvuga ko nta kintu na kimwe gikorwa kidaciye mu nzira ibereye ubu rero uko ibintu vyifashe mu gisoda ivyemeranijwe kugeza n'ubu birakurikizwa kandi bizokwama bikurikizwa niyo hoba akanenge mu bijanye n'ibitigiri hariho uburyo bwo kubikosora ubwo buryo rero hariho nabo basabye ko bufasha nabo nabakenguza amateka nabo babikurikiranira hafi ku kibazo cy'uko hari abatariko bariyandikisha kubera kubura urupapuro rutangwa n'igipolisi cemeza ko umuntu adakurikirana n'ubutungane igisirikare cy'u Burundi cafashe ingingo yo kuba kirabangiriye kuri ico gipapuro citwa extrait du casier judiciaire mu gifaransa bisigura ko abifuza kwinjira mu rwego rw'ibisongerezi bagiye kubandanya bandikwa batitwaje urwo rupapuro urupapuro koloneli biyereke frolibert akavuga ko abazoba bashitse mu bibanza byo kwigishirizwamwo ivya gisirikare bazosanga bakurikiranwa n'ubutungane bazoca birukanwa nk'uko wavugira fdnb abishikiriza bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika evariste urakoze none reka tujye mu rwanda aho abantu bagera kuri mirongo irindwi bamaze gukubitwa n'inkuba kuva mu mwaka ushize leta rero irasaba abayobozi n'abafite ahantu hahurirwa n'abantu benshi kugira imirindankuba kuri iyi nkuru twumve asumta kaboyi mu minsi itatu ishize abantu bagera kuri cumi n'umunani bo mu turere twa nyabihu nyaruguru na gicumbi bahitanywe n'inkuba bwana alphonse yishamundo umuyobozi w'agateganyo ushinzwe ibiza muri minisiteri y'ibiza avuga ko minisiteri akoramo yasohoye amabwiriza abantu bagomba gukurikiza mu gihe barimo kubaka inzu zizakira abantu benshi aho dusaba abantu bafite inyubako zihuriramo abantu benshi gushyiraho imirindankuba mbere yo guhabwa uburenganzira bwo gukoresha inyubako wagombye kuba hari iby'ibanze ufite birimo n'umurindankuba ni byiza ko izo ngamba zose zafatwa ariko twongera gushimangira yuko inyubako aho bishoboka hose yashyirwaho umurindankuba Ah, ndetse turasaba n'inzego zifite mu nshingano zifite gukora inspection mu nshingano ko bareba aho hantu hose batari gukurikiza amabwiriza bakaba mu bisabwa hagomba kujyaho imirindankuba mu nyubako hari inzu koko zijya zikubitwa eh, n'inkuba akenshi inzu z'ibyondo byumye hari igihe zikubitwa eh, n'inkuba ariko ni gake cyane ni gake cyane abantu benshi rwose bakubitwa akenshi bari mu misozi mu mirimo itandukanye akenshi icyo tubasaba ni ukujya eh, mu nyubako ni gakeya cyane bishobora kubaho ariko ni gake cyane ashobora gukubitwa ari mu nzu imbere biragoye ko umuturage usanzwe ya bose bagira imirindankuba niyo mpamvu twe turi kuvuga cyane cyane abafite inyubako ziburamo abantu benshi inzu z'ubuyobozi insengero nk'uko nabivugaga amavuriro inyubako z'amashuri ahantu hose muri rusange hahurira abantu benshi niho cyane cyane turi gushyira imbaraga ikibazo cy'abantu bahitanwa n'inkuba kimaze gufata intera mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa mu karere ka nyaruguru mu murenge wa nyabimata inkuba yakubise abantu mirongo ine barimo gusenga cumi na batandatu bahasiga ubuzima abandi barakomereka mbere yaho gato inkuba yari yakubise abana cumi n'umunani b'abanyeshuri mu murenge wa ruramba umwe muri bahita yitaba imana abandi bajyanwa kwa muganga minisiteri y'ibicungire y'ibiza n'impunzi midimari yashyikirije uturere n'imirenge amabwiriza azafasha abaturage kwirinda inkuba bwana alphonse yishamuntu ushinzwe ibiza muri iyo minisiteri arasobanura ibyo abaturage bakwiye kwitwararika Ah, ikindi tubasaba ni ukwirinda gutwara eh, ib- ibyuma ari ukugiheka ari ukugiterura kugifata mu ntoki n'ibindi bagomba kuva mu mazi abantu bari mu nzuzi abantu bari mu migezi abantu bari muri za pisine mu mijyi mwumvise ko hari abo inkuba zikubita bari hehe bari kureka amazi kwirinda gukoresha za telefone cyane cyane izi za ngendanwa kuko nizo akenshi umuntu aba afite Eh, gucomora ibyuma byose bikoresha amashanyarazi mu gihe cy'imvura irimo imyindagano y'inkuba abagaburira amatungo mu mvura kuri za moto n'amagare bakabivaho abafite imitaka iriya mitaka y'utwuma buriya nayo akenshi yongera ibyago kuko uba ufite mu ntoki uba ugusumba ka kuma kakurura ya mashanyarazi gashobora nako kugu- kuguteza ingorane abaturage bagirwa inama yo kugama mu mazu mu gihe cyose imvura iguye uyu muyobozi avuga ko mu gihe imvura iguye umuntu ari ku gasozi cyangwa se ari ahantu atabasha kubona inzu yo kugamamo yajya mu ishyamba hagati kandi akirinda kugama munsi y'ibiti birebire mu turere twugarijwe n'inkuba akarere ka nyaruguru kaza ku mwanya wa mbere mu mezi cumi n'ane gusa uhereye umwaka ushize ako karere konyine kamaze gupfusha abantu mirongo itatu na batanu bazize inkuba abaturage twavuganye nabo muri ako karere babwira dijwi rya amerika ko ubu basigaye babona imvura ikubye bagahahamuka bwana silivestre ntirushwa umwarimu ukorera mu rwunge rw'amashuri ya bigugu mu murenge wa muganza mu karere ka nyaruguru ni umwe mu bitabiriye igikorwa cyo gushyingura abantu cumi na batandatu bakubiswe n'inkuba muri ako karere kuwa gatandatu w'icyumweru gishize kumva abantu barenze cumi na batanu bapfa umunsi umwe inshuro imwe ni ibintu bigoye cyane no kubyakira biba ari ibintu bitoroshye Ah, nyuma yaho rero ni amarira menshi cyane y'abantu bagiye babura ababo n'inshuti n'abavandimwe iyo urebye ubona abantu basa n'abafite ubwoba iyo nk'iyi mvura isa n'ikubye gakeya nyine abantu uba ubona basa n'abahungabanyamo ukuntu n'ubu ngubu ntabwo kugira ngo byakire sinzi mba numva n'ubu ngubu ntari kubyumva neza wowe wari uri muri iki gikorwa cyo gushyingura buriya bintu wabonaga bimeze gute mu baturage wabonaga bimeze gute mu baturage byari ibintu by'amarira gusa nyine bitandukanye ariko nyine yari amarira rwose ku, ku baturage ku miryango ku nshuti n'abavandimwe nyine bo ntabwo abantu barabasha nyine kubyakira abaturage kandi basabwa n'abayobozi kwikuramo imyumvire ko inkuba ikubita uwo bayiterereje abahanga bavuga ko ntawe baterereza inkuba ko abaturage baramutse bubahirije amabwiriza bahabwa n'abayobozi bakwirinda ikibazo cy'inkuba gahunda yatangiye yo gufunga insengero bivuga ko zubatse mu buryo budakurikije amategeko ngo ugiye kujya ireba n'insengero zidafite imirindankuba nazo zifungwe muri rusange abantu barenga mirongo irindwi nibo bamaze guhitanwa n'inkuba mu mezi cumi n'ane ashize mu gihugu hose kimwe cya kabiri cyabo kiri mu karere ka nyaruguru konyine asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane yasumita kabuyi kuri iyo nkuru twongere tugaruke mu burundi kuri iyo nkuru ya mugenzi wacu fidelite yishatse yerekeye umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo cntb uriko urashikiriza mu mihingo itandukanye y'igihugu imanza zababa amajana atanu zaciwe mugenzi wacu fidelite yishatse aradushikiriza iyi nkuru ikiringo c'amezi atandatu nico sentebe yihaye kugira izobe yarakuye mu nzira imanza z'abayituye kuva kuri uno wa mbere mu mihingo itandukanye abakozi b'uyo mugwi bazindutse baja gushikiriza amatongo bene yo bayatsindiye Dieudonne Mbonimpa umuvugizi wa sentebe kuko hariho amadosiye yababa amajana atanu y'ingingo zaheze mu ntara zose z'igihugu ubu rero abagize umugwi bari mu ntara zitandukanye bariko bashikiriza ingingo zaheze mu ntara ya bujumbura hashikirijwe ingingo zine no muri meri ya bujumbura bakoreye bashikiriza izindi zine abandi bari mu cibitoke abandi bari za ngozi kandi turakenguruka mwabonye ko hajya bavuye atangorane zabaye nta nduru nta kunana rero bibamwo abantu baraheza bagakurikiza ingingo ziba zafashwe ariko rero mu ntara ya bujumbura muri izo manza zine zashikirijwe harimwo rumwe rwo muri komine ya mutimburi zone kajaga gwateye impari umugwi sentebe uje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo washikirije hegetari zitatu zirenga gato abasigwa cumi n'indwi bagahinga isa imaze kubashikiriza yaciye igenda abahora ari bene iryo tongo bahashitse haciye hatangura impari hagati y'abahatswe n'abahashikirijwe izo mpari ziriko ziraba mu bimenyeshamakuru ijwi rya amerika niryo ryonyine ryatanguye kuhashika abashikirijwe itongo ntibadukundiye ko dufata amajwi y'izo mpari mbere n'abapolisi bari bahari batubwirije ko tudasubira gufata amajwi bongera bategeka ko ibyo twafashe tutabivuza ku iradiyo haciye akanya abandi bamenyeshamakuru bahavuye bahashika tumaze kuba benshi twavuye twemererwa gukora haba mu kwegera iryo tongo no gufata amasanamu ni tongo ryarizitijwe uruhome rw'amatafari ryari ryugajwe imiryango y'icuma ariko umwe muri iyo miryango wari wabomowe twawubonye uri hasi aha bariko basohora umuhungu wa ndizeye evariste yaba yiramutswa yari imbere mu rupangu imbere y'uko urwo rubanza rushika muri sentebe rwari rwabanje guca mu masentare asanzwe aho hose abasigwa bagahinga isa bitura amasentare basaba kurenganurwa kubera ko bafatanije yari yabarengeye urwo rubanza rwatanguriye gucibwa muri sentare nkuru ya kabezi ibihumbi bibiri na cumi na gatatu bamaze gutsindwa bahavuye bunguruza maze baja muri sentare isubiramwo imanza i bujumbura naho nyene baratsinzwe aho hose bagizwa ko bariko barakoresha impapuro za magendu ariko rero tubajije umwe mu basigwa bagahinga isa jean nzomara rumwe arabibeshuza izo mpapuro zacu ni iz'ukuri kuko guhera ku bashinga ntahe bo ku mutumba n'ubu hariho abagihari bagera kuri babiri basinye ubwemezi bw'iryo tongo ryacu ko basanzwe barizi kuva kera izo rero kuvuga yuko impapuro zacu ari zo bari iz'amanyanga niyo motife bari bafise babona bari gushobora kumontesha nk'uko tubikurura mu cegeranyo c'urubanza rwaciwe kwa mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa kabiri umwaka wa cumi n'umunani sentare nkuru kubukira komine ya ntahangwa mu gisagara ca bujumbura yaraciye uwo muryango amande y'ibihumbi amajana atanu ubagiriza gukoresha impapuro za magendu ndizeye evariste afatira kuri izo mana zaciwe mu kwemeza yuko anyazwe itongo ryiwe na rijya abarihawe bakoresheje impapuro za magendu kuri ico umuvugizi w'umugwi sentebe arishura ati ivyo rero vyo kuvuga yuko umuntu afise impapuro z'amagendu canke atari iz'amagendu tubirekere ubutungane bubikore kuko burigenga sentebe nayo ni umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo yigenga ifise uko ikora n'abo mu butungane bafise uko bakora ico bakoreye ko ngira bazocereka iyo miryango utazoshima nawe ingingo yafashwe n'umugwi w'igihugu ayungururize muri sentare idasanzwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo inkomoko y'umugwi sentebe iva mu masezerano y'iyarusha y'ibihumbi bibiri yagiyeho kugira ngo yuzurize abanyazwi izabo biciye mu ntambara zitandukanye zagiye ziraba mu burundi ayo masezerano nyene yatekanye ikigega c'ugushumbusha abisanze baraguze izanyazwe atavyo bazi ariko rero gushika no mango ico kigega ntikirashingwa muri komine mutimbuzi zone kajaga fidelite ishatse ijwi rya amerika mu rwanda urubanza rwa lieutenant colonel rugigana rugemangabo rugeze mu rukiko rw'ikirenga nyuma yo gukatirwa gufungwa imyaka icyenda mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri n'urukiko rukuru rwa gisirikare urubanza rero uyu munsi rwasubitswe umunyamakuru wacu eric bagira ubusa araduha ibindi bisobanuro liyetona koronderi rugiga na rugemangabo yaje kuburana ubujurire bwe mu rukiko rw'ikirenga arinzwe n'abasirikare bakuriwe n'umumajoro yari mu mpuzankano y'icyatsi kiri nshya yambaye amataratara ajya kwijima n'inkweto z'umweru ziri mu tubara tw'icyatsi zimenyerewe muri siporo uburyo yasuhuzanyaga n'umunyamategeko umwunganira metre godefre butare ndetse n'umushinjacyaha wa gisirikare yagaragaraga nk'umuntu ukomeye mbere yo kwinjira mu rukiko acishamo agaseka mu cyumba cy'iburanisha umucamanza yamusomeye umwirondoro we maze awurangirije koroneri rugigana amubwira ko mu byo yavuze byose ntacyo yumvishemo kubera ikibazo cy'uburwayi urukiko rwakoresheje ibishoboka rukavuga cyane kugira ngo yumve mu cyumba kitarimo indangururamajwi umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yatangiye abaza uruhande rwa koroneri rugigana impamvu rutatanze imyanzuro y'ubujurire mu gihe imyanzuro y'ubushinjacyaha yo avuga ko yamugezeho koroneri rugigana rugemangabo yavuze ko amaze imyaka itandatu ajuriye kandi ko nta burenganzira yagize bwo kubonana n'abamwunganira ngo bagire icyo bageraho yavuze ko yagerageje kubiganiraho n'abasirikare bamurinda bakamusubiza ko uretse kuba bamurinze ibyo kuburana kwe bitabareba yavuze ko afungiwe mu muhezo w'ahantu atasobanuye kandi ko ubundi yagombye kuba afungiwe muri gereza ya gisirikare ku murindi yakunze gushaka gusobanura impamvu ze mu rurimi rw'icyongereza ariko umucamanza akamugarura amubwira ko iburanisha riba mu kinyarwanda koroneri rugigana aravuga ko impamvu z'icyongereza cyiganza zikomoka ku mateka yanyuzemo ari narwo rurimi yizemo byabaye ngombwa ko umucamanza amusaba kwihangana akagenda gake ariko akavuga mu kinyarwanda asa n'usobanura ko yagombye kuba afite imyanzuro y'ubujurire koroneri rugigana yagize ati biranatangaje guhamagazwa mu rukiko nta myanzuro mfite kandi imaze imyaka umunani mfunzwe ati justice delayed justice denied bisobanuye ko ubutabera bukererewe buba butakiri ubutabera ugenekereje mu kinyarwanda Metre Butare wagaragaye amwunganira yemereye umucamanza ko koko habayeho imbogamizi zo kugera ku bunganira yavuze ko kuva yafungwa hashize icyumweru kimwe babonanye yavuze kandi ko yabonanye na mugenzi we Metre Shoshi Bizimana ariko ntibahuza kuri gahunda zabo ubushinjacyaha buhagarariwe na kapiteni faustin nzakamwita ahawe ijambo ngo agire icyo avuga ku mpamvu z'urundi ruhande yabwiye umucamanza ko koroneri rugigana atandukira akajya mu bidakwiye gusuzumwa mu rubanza yavuze ko yavuganye n'abamwunganira kandi ko bahuye bombi ntibahuza gahunda bityo ko bitakabaye imbogamizi kapiteni nzakamwita yavuze ko icyashoboka ari uko uregwa n'abamwunganira basaba umwanya bagakora imyanzuro urubanza rukazabona gukomeza Metre Butare yavuze ko mu gutegura imyanzuro bidasaba gutangirira kuri zeru yavuze ko koroneri rugigana rugema ngo abakimara gufungwa hari imyanzuro bari bateguye ariko ntibayishyira muri dosiye kuko uregwa yasabye ko bazabanza kuyinononsora umucamanza yabajije icyo bo nk'abunganizi ba koroneri rugigana bakoze icyo gihe cyose afunzwe kuko bikigaragara ko nta kintu na kimwe kiri muri dosiye Metre Butare yasubije ko zimwe mu mpamvu zabibateye uwo yunganira yazisobanuye kutamugeraho byoroshye yanavuze ko nyuma yo gukatirwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare abo banyamategeko batari bazi ko bafite uburenganzira bwo gukomeza kumwunganira mu rukiko rw'ikirenga umucamanza yahise abaza umwunganizi icyo gukora kugira ngo urubanza rubashe kuburanishwa koroneri rugigana yakomeje gutinda ku kibazo cy'ubuzima bwe kubera uburyo avuga ko afunzwemo mu myaka umunani aranasaba kandi kubona mudasobwa imufasha gutegura urubanza ni ingingo ubushinjacyaha busanga yayiganiraho hagati ye n'abamwunganira umucamanza yategetse ko ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatatu uruhande ruregwa rwazaba rwateguye imyanzuro rukayigeza ku rukiko ubushinjacyaha nabwo bukazayisubiza ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa kane kuri koroneri rugiga n'ikibanze ni ubuzima bwe kuko abaye yakize mu magambo ye ati n'ejo nagaruka koroneri rugiga na rugemangabo yafashwe mu bihumbi bibiri na cumi ku ikubitiro ubushinjacyaha bwamureze ibyaha bitatu icyaha cy'ubugambanyi bugamije kugira nawe ubutegetsi buriho biciye mu nzira y'intambara gukwirakwiza impuha zigamije guteza imidugararo cyangwa imvururu muri rubanda no gukwirakwiza intwaro no gukorana n'umutwe wa fdr ubarizwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo udacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu rwanda n'ibyaha byose ahakana kandi bimwe muri byo birasa n'ibyo mukuru we generali faustin kayumba nyamwasa usigaye abarizwa muri afurika y'epfo nawe yarezwe ndetse inkiko zimucira urubanza adahari zimuhanisha gufunga imyaka makumyabiri n'ine ku bireba koroneri rugigana mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha bibiri icy'ubugambanyi bugamije kugira nawe ubutegetsi buriho hakoreshejwe intambara n'icyo gukwirakwiza impuha zigamije guteza imvururu muri rubanda rwamuhanishije gufunga imyaka icyenda maze ajurira avuga ko ari igihano kiremereye muri uru rubanza ku rwego rwa mbere rwaberaga mu muhezo ubushinjacyaha bwa gisirikare bwari bwamusabiye guhanishwa guhera mu munyururu nabwo bwahise bujurira icyemezo cy'umucamanza buvuga ko igihano yahanishije koroneri rugigana ari gito iburanisha ritahari ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa kane uyu mwaka aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali arakoze cyane mugenzi wacu ariko bagira ubusanu ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye mwari kumwe na oriyane itanga ishaka na thomas kamirindi kuri mikoro fasile na enjeniyeri bafatanije ku buhanga bw'ibyuma maze rero mwese uko mungana murakarama mugire umugoroba mwiza